murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi i washington dc ndi jeffrey mutagoma basuhuza mbaha ikaze muri aya makuru mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ingingo z'ingenzi minisitiri w'intebe wa sudani abdallah hamdok afungiye iwe mu rugo mu bisa n'igikorwa cyo guhirika ubutegetsi nk'uko televiziyo z'imbere mu gihugu zibitangaza muri uganda abashyigikiye leta ya kisilamu bamaze kwigamba igisasu cyaturikiye mu murwa mukuru kampala mu mpera z'icyumweru gishize gihitana umuntu umwe gikomeretsa abandi barindwi mu kanya gato gashize niho uh, polisi imaze gusubiza ibyo uwo mutwe wa kisilamu uvuga akaba avuga yuko batakwemeza cyangwa ngo bahakane ibyo uwo mutwe uvuga ko ari wo wakoze icyo gitero ignatius bahizi munyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala muri uganda muramwumva mu kanya muri repubulika ya demokarasi ya kongo ho abantu mirongo itanu n'umunani bari bafashwe bunyago n'umutwe w'abarwanyi ba mayimayi barekuwe mu mpera z'icyumweru dusoje naho ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kongera umusaruro ku burobyi mu kiyaga cya kivu ntizivugwaho rumwe aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure reka ariko tubanze duha umwanya mugenzi wacu aloise bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloise
intumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu gasaba abategetsi ba mari gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kubahiriza ibyo bumvikanye n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ni mu rugendo izo ntumwa zarimwo muri mari mu mpera z'indwi irangiye izo ntumwa zirongowe na ambasaderi wa kenya zabonanye n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile imigwi yasinye amasezerano y'amahoro umushikiranganji wa mbere wa mali hamwe na perezida w'imfatakibanza ni mu gihe abategetsi ba mali bo bavuga ko bakeneye ubwa mbere gutunganya ibiganiro hagati y'imigwi y'abanyemali mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira barabire hamwe inzira nyayo izobashikana ku matora uwahoze ari komanda wa al-shababu kandi acungishijwe iy'icamaso mu rugo iwe avuga ko afunzwe kugira abuzwe kuzokwitoza mu matora yimirije muri somaliya mukhtar robow ali azwi ku izina rya abu mansur yahoze ari icegera cy'umukuru wa al shababu imbere y'uko yitandukanya n'uwo muhari mu kwezi k'umunani bibiri na cumi n'indwi abu mansur yabwiye ijwi rya amerika ko ifungwa ryiwe rifise intumbero ya politike abivuze mu gihe somaliya iri hagati mu nteguro y'amatora y'abashingamateka n'abasenateri akaba ari nabo mu nyuma bazoca bakorana batore umukuru w'igihugu niyavugwa hanze y'umugabane wa afurika papa francis ko yasabye ko ingendo yo gusubiza inyuma abimukira batabawe mu mabahari bagasubizwa muri libiya no mu bindi bihugu bidatekanye yohagarara papa ejo ku munsi w'imana yavuze ko ikiza ubwa mbere gikwiye kuba kurokora ubuzima bw'abantu muri mediterane no kubashikana ku musozi papa francisco avuga ko yumvise amarira y'ibihumbi by'abimukira impunzi hamwe n'abandi bakeneye gukingirwa yababajwe n'uko amakungu atari karatora inzira irama yo guhagarika abimukira bafata izo nzira zitoroshe zo mu mabahari israeli ejo ku munsi w'imana yaratangaje umugambi wayo wo kuzokubaka amazu y'uburaro ku bayahudi mu ntara yigaruye ya sijorodaniya ibi byatumye abanyepalistina abaharanira amahoro muri ako karere hamwe n'ibihugu bibanyi nka yorodaniya bamirira kure uwo mugambi iri tangazo ryashyizwe ahabona na leta y'umushikiranganji wa mbere nafutari benete yavuze ko amazu igihumbi amajana atatu na mirongo itanu n'atanu azokubakwa muri sijorodaniya yigaruriwe na israeli kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi mu ntambara yamaze iminsi itandatu ayo mazu mashasha yiyongereye ku mazu y'uburaro arenga ibihumbi bibiri nayo nyene akirindiriwe kwemezwa imbere yo kubakwa umushikiranganji wa mbere wa palestina mohamed shtavey yasabye amakungu cane cane leta z'ubumwe za amerika guhagarika uwo mugambi wa israeli avuga ko ubangamira abanyagihugu ba palestina turukiya iriko iranebagurwa kidiporomasiya inyuma y'aho perezida recep tayyip erdogan afatira ingingo yo kwirukana abambasaderi cumi harimo n'uwa leta z'ubumwe za amerika bagirizwa kuba barasabye ko umunyaturukiya afunzwe yagirizwa gufashisha amafaranga abo muri sosiyete sivile arekugwa ibihugu by'ubuholande danemarke na norvege byarasohoye itangazo rivuga ko byiyemeje kurwanira agateka ka zina muntu muri turukiya amerika hamwe n'ubudagi byo bivuga ko bikeneye insiguro y'ifungwa ry'uwo murongozi mu muryango wa sosiyete sivile ibyo bihugu biri muri cumi perezida erdogan avuga ko abambasaderi babyo batagikenewe mu gihugu kuko basabye irekugwa ry'umunyaturukiya osmane kavala ibi erdogan abyita kwivanga mu by'ikindi gihugu kavala ni umwe mu bafasha amashyirahamwe ya sosiyete sivile muri turukiya kandi akunze kunegura perezida erdogan yabwirizwa kuba yararondeye gukura erdogan ku butegetsi mu gufashisha amafaranga abagerageje kumukubita kudeta mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe n'imigumuko y'abenegihugu yabaye muri bibiri na cumi na gatatu aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com naho ku mbuga zacu za facebook youtube na instagram turi kuri voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mbere y'uko tugaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu nyemerere tunyarukire muri sudani gato aho minisitiri w'intebe w'icyo gihugu abdallah hamdok afungiwe mu rugo mu bisa n'igikorwa cyo guhirika ubutegetsi nk'uko televiziyo z'imbere mu gihugu zibitangaza amakuru ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters bikesha bamwe mu muryango we avuga ko abasirikare bazindukiye mu rugo kuri uyu wa mbere mu gitondo barahagota bane mu baminisitiri bagize leta n'undi uri mu nama y'abasivili bayigize batawe muri yombi nk'uko bitangazwa na televiziyo al hadat yo muri icyo gihugu abakuru b'amashyaka n'abandi bakozi ba leta batawe muri yombi mu gihe mu murwa mukuru Khartoum interineti yahagaritswe nk'uko byemezwa n'abanyamakuru bahakorera amakuru aturuka muri sudani kandi yemeza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyaho gifunze iyi nkuru turayibagezaho mu makuru yacu ataha hano ku ijwi ry'amerika muri uganda abashyigikiye leta ya kisilamu bamaze kwigamba igisasu cyaturikiye mu murwa mukuru kampala mu mpera z'icyumweru dushoje kigahitana umuntu umwe kigakomeretsa abandi barindwi polisi yari yatangaje ko hari igikorwa cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu ubu iravuga ko igikora iperereza ryimbitse ku byerekeye icyo gico ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kampala muri uganda ignitius bahizi amakuru y'abigambye icyo gico yamenyekanye ryari batangaje iki mugwi w'intagondwa ya kisilamu witwa islamic state niwo wigambye icyo gitero akaba wabitangaje ku rubuga rwawo rwa interineti mu ijoro ryakeye uno munsi kandi nyine ubu mu gitondo niho ayo makuru abyutse akwirakwira ku mbuga zitandukanye haba mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kuba bigamye icyo gitero cyabaye ku wa gatandatu mu ijoro ryo ku wa gatandatu cyahitanye umuntu umwe hano ku murwa mukuru wa uganda muri kampala nyuma rero y'aho ayo makuru amaze gusohoka leta ya uganda yo irabivugaho iki mu kanya gato gashize niho uh, polisi imaze gusubiza ibyo uwo mutwe wa kisilamu uvuga umuvugizi uh, wa polisi bwana Fred Enanga akaba avuga yuko bo nk'abashinzwe umutekano batakwemeza cyangwa ngo bahakane ibyo uwo mutwe uvuga ko ari wo wakoze icyo gitero kuko mu byo wavuze uvuga yuko ngo icyo gitero cyagabwe n'intumwa zawo ziri muri Uganda ariko ukurikije bwana Enanga umuvugizi wa polisi avuga yuko amaperereza uh, amaze gukorwa agaragaza ko iki gitero kidafitanye isano na n'uwo mutwe wa IS cyangwa se Islamic State ko n'abagikoze ari abantu basanzwe bo mu rugo bavugaga n'ururimi rwo mu rugo kandi abantu bazwi n'aho hantu bazwi ndetse n'ibikoresho n'igisasu ubwoko bw'igisasu n'ibikoresho byo bagikoresheje ukabona ko ari ibintu bitari ibintu by'abahanga cyane nk'ibyo abakorana n'umutwe wa IS bagomba gukoresha kandi rero akaba nibaza impamvu umutwe wa IS uza kuvuga ibi ngibi nyuma hafi y'amasaha mirongo ine n'umunani ibi bibaye akaba avuga ko bagishidikanya ko uwo mutwe waba ari we wari inyuma y'iki gitero ko ushobora kuba ubyitirira ariko atari we wagiteye ariko ngo amaperereza aracyakomeza kugira ngo babe bakwemeza ko uwo mutwe wari ubifitemo uruhare cyangwa ko ubyitirira ubwawo kandi wari utabifitemo uruhare biramutse ari uko nguko bimeze byaba ari ikintu kidasanzwe kuko niba polisi ivuga ko ari igitero cyakozwe n'abantu b'imbere mu gihugu uwo mutwe ukaba uvuga ko ari abantu bawo byaba bivuze yuko ufite abantu muri icyo gihugu ndavuga uwo mutwe ibyo ntabwo biteye abaturage ubwoba ngo ubone hari ikintu cyuka cy'ubwoba aho mu murwa mukuru kampala ukurikije uburemere bw'iki gitero ushobora kwemeranya na polisi ya uganda ibyo ivuga ukurikije uburemere bwacu n'ibikoresho byari bikirimo ushaka kuvuga ko ahari yenda byaba ari nk'ibintu bya politike ariko nyine nk'uko tubizi iterabwoba ryose rimwe na rimwe riba ririmo ibintu bya politike ariko byaba bitanatangaje kuko uganda nayo ubwayo yari isanzwe itanga amabwiriza ibwira abantu ko hari ikintu gishobora kuba mu gihugu cyane cyane kuko intagondwa za adf zirwanya ubutegetsi bwa uganda ariko zikorera muri congo zari zimaze kwiyongera ingufu muri iki gihe zigaba ibitero muri Kongo abantu bazo b'uwo mutwe bafatirwa muri Kongo abandi bafatirwa muri Uganda kandi uwo mutwe wa ADF hakaba hari amakuru yizerwa avuga ko umaze ukorana na IS umaze kugirana imikorere na Islamic State ubwo bivuze ko kandi uwo mutwe usanga ufite ibyicaro bimwe n'abantu bawukorana nawo muri uganda byaba bidatangaje kuba uwo mutwe wavuga ko abantu bawo aribo bagabye igitero ariko nanone uburyo cyagabwemo n'ibikoresho bwakoreshejwe n'ubuhanga bwakoreshejwe bigaragaza ko ari abantu batari abahanga muri ibyo bikorwa ari abantu bakoraga nk'ibintu bari batazi ibyo ari byo byose ni ikintu kidasanzwe ni ikintu cyahitanye ubuzima bw'abantu gikomeretsa abandi inzego z'umutekano muri uganda usibye gutanga amatangazo hari ikintu kigaragarira amaso zakoze kijyanye no gukaza gucunga umutekano
nibyo koko kandi binashingiye kuko ku mateka y'iki gihugu ku kwibuka mu wa bibiri na cumi higeze kuba ibitero bikomeye cyane biruta ibi byahitanye abantu basaga mirongo irindwi abandi ijana bagakomereka byagabwe n'umutwe w'abarwanyi ba al-shabab ubwo rero polisi ya uganda n'izindi nzego zose zishinzwe umutekano ubu zatangiye ibikorwa uno munsi mu gitondo niho batangije ibikorwa byo gusansibiriza abaturage no kubabwira ukuntu bagomba kwirinda cyane cyane mu myanya y'abantu bahuriramo benshi kuhirinda no kuba maso kureba abantu bashobora kuba bakekwa ko bashaka kugaba ibitero nk'ibyo baza mu myanya ihurirwamo n'abantu benshi bafite ibintu bitwaje ubu ngubu batangaje ko umutekano ugiye ukazwa cyane cyane ku masengero abantu bajya gusenga ku cyumweru ko hazaba hari abantu bashinzwe umutekano kubagenzura kandi nanone basaba abantu bagenda mu mabisi atwara abantu benshi kuba maso ndetse uko hagiye kubaho n'uburyo abantu bagiye kwinjira mu mabisi bazaba basakwa kugira ngo abantu bacungirwe umutekano haba mu masoko mu mabisi atwara abagenzi n'ahantu hahurirwa abantu benshi ibyo ni byo bimwe inzego zishinzwe umutekano muri uganda zatangaje uyu munsi zigiye gukora kugira ngo birinde mwene ibyo bitero ignatius baheze umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kampala muri uganda ndagushimiye cyane ukomeze udukurikiranire iby'iyo nkuru turabigarukaho mu makuru yacu ari imbere murakoze cyane namwe bwana jeffrey
tuve muri uganda tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho umutwe w'abarwanyi ba mayimayi mu ntara ya kivu y'epfo mu mpera z'iki cyumweru warekuye abaturage mirongo itanu n'umunani bari bamaze icyumweru barafashwe bunyago bakuwe mu mihana yabo ahitwa bibogobogo ni kamwe mu duce tumaze iminsi turangwamo ibikorwa byibasira abagize ubwoko bw'abanyamurenge mu burasirazuba bw'icyo gihugu vedaste ngabo aba baturage biganjemo abana abagore abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga baraka mu ijoro baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za sosiyete sivile n'abashefu byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga ibihumbi bitatu diedone muhoza n'umwe muri abo batwawe ubunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga icumweru bari mu maboko ya mayimayi twese twari abantu mirongo itanu n'umunani baradushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe na kamwe twize dusigarana turagenda ngo dushyike ku kagugu saa yine za nijoro dusanga hariho mayimayi nyinshi irenze ivanzemo abapfurero abiroze bishambuke n'ingabo za yakutumba ntaho no twahuriye nabo batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore baraduhagurutsa badukuramo abana bane umwana umwe witwa musirimu uwa makongo uwundi witwa gatutsi wa yosefu n'umuhungu w'umurundi n'umushi naho abo bantu naho babajaniye ntitwasuye kubabona sematungo sombo yahunze ukubiri n'abana be arashimira shefu wa lokalite ya kakuku etulo makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe ndanezerewe kuri uyu munsi umwana wanjye wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu bivumu tumenya amakuru kuko n'abagiye matekwa muri barya bari bagiye uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu bibogobogo naciye ahagoye tugenda duhura na ba mayi batunyaze ariko nanejejwe nuko nageze baraka nkabona umwana wanjye namubonye namuramukije namwikoreyeho twaganiriye numva igishika nari mfite ku mutima kirise kuva gihe sinari nkirya sinari nkiryama ngo sinzire umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke bwana na burize aimable iwe avuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashyikirije ingabo za kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize sosiyete sivile kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite abantu twari turinze ni mirongo ine na batandatu muri abo bantu mirongo ine na batandatu harimo abagore cumi na babiri hakabamo abagabo bane hakabamo abana b'abakobwa icumi na barindwi hakabamo n'abana b'abahungu icumi na batatu bose ni mirongo ine na batandatu ariko bavuga yuko abo bafite hariya ari mirongo itanu na babiri abandi bavuye hehe ni mirongo itanu na babiri ariko twe ku ruhande rwacu ni mirongo ine na tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba mayimayi biroze bishambuke mayimayi ya kutumba bagabye mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge yo mu bibogobogo batwika cumi n'itatu bica abantu barenga cumi na batanu naho abarenga ibihumbi birindwi bavanwa mu byabo vedase ngabo bo ku bwaraje ijwi rya amerika baraka wo mu ntara kivu y'epfo
ntimucikwe n'ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika mu byo tubategurira muri iki cyumweru harimo icyerekeye ibibazo by'abategarugori babyara n'abasore bakiri ingaragu nyuma bakabata bagashaka abandi bagore bamwe muri bo bamaze iminsi bagaragara mu bikorwa byo gutambamira ishyingiranwa mu nzira abanyamategeko bavuga ko idakurikije itegeko ry'u rwanda reka tubasogongeze icyo umwe mu batumirwa mu kiganiro muri isanga tubategurira yabivuzeho Maitre Maurice Munyentwari umuhanga mu byerekeye amategeko mbonezamubano
ubusanzwe dufite mu Rwanda itegeko ry'umuryango itegeko ry'umuryango ni itegeko ryo muri bibiri na cumi na gatandatu rikaba riteganya uburyo ishyingirwa rikorwa ubundi usibye na kuriya kuntu abantu baza mu murenge abantu bagiye gusezerana bakaza kwitambika ubundi baba baranahawe iminsi makumyabiri buriya buri mariage yose kugira ngo ibe habanza kubaho iminsi makumyabiri yo kwitangaza bakamanika amatangazo ariho abageni ku murenge kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo kuri abo bageni abe yakegera ubuyobozi bw'umurenge cyane cyane gitifu w'umurenge kuko niwe ufite karite yo, yo kubasezeranya kugira ngo muri iyo minsi makumyabiri umuntu wese ufite ikibazo abe yakigaragaza noneho gisuzumwe kugira ngo uh, bazajya kujya gushyingira uh, bazi neza ko nta kibazo gihari rero akenshi ukunda gusanga abantu iyo minsi makumyabiri uh, ntabwo bayikoresha wenda ngo bajye kuvuga ibibazo bafite kuri iyo mariage igiye kuba ahubwo akenshi usanga abenshi iyo minsi ntibayikoresha ahubwo ukunda gusanga abenshi bitabira kuza kuri wa munsi nyirizina w'ishyingirwa abageni bambaye neza bagiye gusezerana imbere y'ibendera akenshi nibwo baza guteza ikintu nakita nk'umutekano muke bagaragaza ko hari ibyo batishimiye ku bageni bagiye gushyingirwa ubwo nagira ngo nerekane ko nerekane mbere na mbere ko n'uburyo babikoramo ubundi atari ko bikorwa kuko iminsi makumyabiri baba barayihawe kugira ngo nimba hari ufite ikibazo akigaragaze ariko no kuri uriya munsi haramutse hari ikibazo kigaragaye kandi ko cyumvikana ishyingirwa rigomba guhagarara kugira ngo banze bagikemure ariko ubundi uburyo bwiza bwo kubikora ni ugukoresha ya minsi makumyabiri ibanziriza ishyingirwa ko abageni amatangazo ariho abageni ku murenge babamanika bivuze ko noneho ababigenza kuriya babangamira ituze rya rubanda binashoboka ko bakurikiranwa n'amategeko ubundi ari urego yaregwa n'inzego z'umurenge biriya byafatwa nko kubangamira inzego z'ubuyobozi mu kazi kazo kuko ni icyaha kuvogera cyangwa se kubangamira cyangwa se kubuza inzego z'ubuyobozi gukora inshingano zazo kubera yuko ntabwo mbisubiremo ntabwo ku murenge ntabwo ari mu rukiko iyo umuntu afitanye ikibazo na mugenzi we ntabwo akora igisa n'imyigaragambyo ahubwo akoresha inzira zemewe n'amategeko agategura ikirego cye akagishyikiriza urukiko cyangwa se izindi nzego zireba navuze ko ashobora no guhera no mu nzego z'ibanze ariko biriya bintu ubona umugore aza akazana n'abana bagatumira n'itangazamakuru ukabona habaye ikintu kimeze nka sikandare cyangwa se nk'agahomamunwa mu murenge abageni basezerana murabizi ko ubukwe cyangwa se nabura nabwo ni ubukwe bita mariage civile ubukwe ni ikintu kiba gikomeye ku bageni ni ikintu gitera amarangamutima ni umunsi wabo meyibi utazanagaruka kuko ni ntabwo abantu ari kenshi basezerana inshuro zirenze imwe kujya kubabuza umudendezo wabo ku munsi wabo w'ibyishimo ukomeye nk'uriya ukajya kubicira amafoto ni ikintu ni urugomo njye birambita urugomo ariko nanone nkabyita urugomo rudashingiye wenda ku ku mutima mubi cyangwa se ku bundi bwigomeke ahubwo ni urugomo ubona ruterwa n'ubutamenya bw'abaturage bwo kutamenya amategeko ngo amenye ahantu ha nyaho akwiye kuba agize ikibazo cye akagitwara ahatariho ku cyo wari warubajije harimo no kuvogera inzego urumva niba gitifu umurenge arimo gusezeranya abageni n'inshingano zahabwa n'itegeko ari gukora inshingano ze kuza kubyitambikamo nibwira ko habayemo kubikomeza uriya mugore yahanwa ariko nibwira ko nabo wenda babona ko harimo wenda n'ubutamenya amategeko bakabitwara gahoro ariko ubundi ntabwo bikwiriye metere Maurice munyentwari ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye iradiyo ijwi rya amerika murakoze Geoffrey
washington ijwi rya amerika tunyarukire mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda aho bakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato mu kiyaga cya kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe cyo gufunga ibikorwa by'uburobyi muri icyo kiyaga bavuga ko kugifunga igihe kirekire bibatera ibibazo by'ubukene ababishinzwe ariko bakavuga ko ibyo bikorwa mu rwego rwo kugira ngo bongere umusaruro eric bagira ubusa yagiyeyo
turi mu nkengero z'ikiyaga cya kivu mu karere ka karongi ahazwi nko ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha ni umurimo bakesha imibereho madamu odette umugeni kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika yemeza ko amaze imyaka makumyabiri acuruza isambaza akora muri koperative abakunda isambaza avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho aho byangejeje ni kure rwose binyigishiriza abana byaranyubakiye turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki
wabihagararaho nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nemye imbogamizi tugira iyo mudufungiye mudufungurira tugiye kurwaza bwaki uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baroba kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika ni uko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza nkaba ndya neza kubera isambaza nkaba nambara neza kubera isambaza umwana akaba yiga kubera isambaza ubwo icyo ntazirata ni igiki njyewe nabigiyemo nta kintu mfite ntagira inzu ariko ubu mfite inzu nari mfite abana batoya abana bajya mu ishuri ubu ngubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere ijwi rya amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira i karongi dutunzwe n'iki kiyaga ariko iyo mugifunze amezi abiri yose rwose bajya gufungura bamwe bararwaye bwaki abajura baragwiriye ubwo rero tubona amezi abiri mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko ku bwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki ukwezi kumwe kuba guhagije nta muntu wari ugifite igitoki mu murima bari basigaye badusanga no mu mazu ku buriri bakakwiba uryamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye
iyo urebye gufunga njye mbona ntakemeranya nabo kuko gufunga njye mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke twafungura ukaba mwinshi ari nayo mpamvu tukubwira ko n'iyi sade ifite umusaruro uhagije uwo nawe uraterwa n'uko twahagaritse nyine amezi abiri tukaba twarongeye gufungura ubu ni bwana emmanuel ndagije imana umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere ukigera ahatunganyirizwa isambaza abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana
anasangira na nyoko kuko nta kintu nsangire na mabukwe zirumye cyane ziba zumuze kugira ngo zizarugane
ndumva turyoshye mama wari uje guhase iyo uje guhaha babanza kuguha ahubwo sogongeza ngo mukomere abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya kivu zikorwa bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuko ku ruhande rwa kongo ho batajya bafunga bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira kongo madamu beatrice mukamana amaze imyaka umunani acuruza isambaza avuga ko abarihira abana bana amafaranga mu mashuri yisumbuye leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga kongo itakunda gufunga ikiyaga hakaba hakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku busanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro ni uko ikiyaga cyarinzwe mu kiganiro na bwana ndagije imana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u rwanda na kongo gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka buriya njye nabonye ibijyanye no gufunga kuba twafungaho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya icyangwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo gucunga tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'udusanga ntaho wagiye nta mbogamizi irengeye mbona kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu ariko niba bakoresha ayabo mbona nta kibazo gihari bakora natwe tugakora kugeza ubu akarere ka karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango mirongo itandatu na batandatu abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka karongi bakabwira ijwi rya amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kuboneka uri hagati ya toni ebyiri na toni eshatu zisambaza ku munsi nubwo biri uko ibikorwa bya ba rushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya kivu intumbero ni ukubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti muduteze amatwi hano ku ijwi ry'amerika haniho dusoreje amakuru yo muri aka kanya reka mbararikire gukurikira ibiganiro byacu biri imbere jeffrey mutagoma i washington dc niwe wabateguriye hanabegeranyiriza aya makuru amahoro n'amahirwe kuri mwese